Hii ni Radio Ijwi Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi kuri mikro muri kumwe na Fide Niyongabo na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza ni amakuru nk'abakozi byo biradutunguye cyane kuko ntabwo twari twiteze ko twatsindwa twari tuzi ko ibyibuze uyu munsi tuza kubona igisubizo kizima kiza kuba cyiza ku ruhande rwacu kugira ngo dusubire mu kazi uwo ni umwe mu bamenyeshamakuru bahoze bakorera iradiyo Amazing Grace mu Rwanda inyuma y'uko sentare nkuru ya Nyarugenge itangarije ko iyo radiyo itsinzwe mu rubanza yari yarezemwo urwego rw'igihugu rw'imirimo ifitiye igihugu akamaro rura turavuga no ku gikorwa cyo gutanga urwandiko rw'inzira ku mpunzi ziri mu rwanda zishaka kuja mu mahanga ku cibutso c'ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri mu burundi cari giherutse kubakwa ku mutumba wa nyambeho komine gitega intara ya gitega caraye kibomowe hamwe no ku kamo katewe kukongera ikiringo c'umugwi sevr mu burundi yamara tutangure ku ncamake amakuru yo hirya no hino tugira tubashikirize mu kanya abantu bagera kuri mirongo itanu n'umwe muri kenya baguye mu isanganya ry'imodoka ryabereye mu karere kitwa keriko kari mu burengero bw'igihugu mu gatondo kuno munsi kuwa gatatu
naho muri etiyopiya bamwe mu basirikare bari bagiye gukora imyigaragambyo yo gusaba umushahara utubutse
abantu batanu bishwe barashwe n'abagwanyi ba al-shabab umwe muri abo bantu afise ubwenegihugu bw'ubwongereza aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoya mugume hafi y'amaradiyo yanyu idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye abantu bagera kuri mirongo itanu n'umwe muri kenya baguye mu isanganya ry'imodoka ryabereye mu karere kitwa keriko kari mu burengero bw'igihugu mu gatondo k'uno munsi wa gatatu joseph boynet umukuru w'igipolisi cya kenya yabwiye ibinyamakuru bikorera muri icyo gihugu ko iyo modoka yariko iva ku mugwa mukuru nairobi igiye ahitwa kakamega ni ku birometero amajana atatu uvuye i nairobi ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara imbabare croix rouge ryavuze ko igisenge cy'iyo modoka cyose cyasenyutse icyateye iryo sanganya gushika ubu ntikiramenyekana bivugwa ko iyo modoka yunguruza abantu yoba yaritwaye abo bagera kuri mirongo itanu na babiri abategetsi ba kenya bemeza ko abantu bagera ku bihumbi bitatu aribo bahitanwa n'amasanganya y'imodoka uko umwaka utashe ni mu gihe ishami rya onu ryitahamagara y'abantu oms ryo ritangaza ko abahitanwa n'amasanganya muri kenya ku mwaka ku mwaka bagera ku bihumbi cumi na bibiri muri etiyopiya minisitiri w'intebe abiye ahmed yakiriye abasirikari bari baje gukora imyigaragambyo aho akorera nk'uko televiziyo ya leta yabitangaje basabaga kongererwa umushahara televiziyo yavuze ko minisitiri w'intebe n'abasirikari bagiranye amasezerano ariko ntiyasobanuye ayo ariyo abasirikare kandi ngo basabaga minisitiri w'intebe no kuvugurura inzego z'ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu n'uburyo boherezwa mu butumwa bw'akazi televiziyo ya etiyopiya ntiyerekanye amashusho y'abasirikare bajya ku biro bya minisitiri w'intebe ahubwo abaturage ba disabeba batangaje ko interineti yari yahagaze nk'amasaha atatu nyuma ya saa sita televiziyo yabisobanuye ivuga ko interineti yahagaritswe mu rwego rwo gukumira amakuru y'ibinyoma ashobora gukwirakwizwa ku mbuga nkoranabumenyi nkoranyambaga mubabarire akimara kugera ku butegetsi mu kwezi kwa kane gushize mu byo abiye yashyize kuri gahunda ya vuba harimo kuvugurura inzego z'umutekano hafi yaho muri somaliya abantu batanu bishwe barashwe n'abagwanyi bo mugwi al-shabab umwe muri abo bantu afise ubwenegihugu bw'umwongereza yagirijwe ko yariko asumira urusaku inzego zijejwe iperereza za leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza na somaliya sentare y'umurwi al-shabab mu gisagara ca jilib yari yategetse ibyaha yegetse ibyaha kuri abo bantu ku munsi wa kabiri mu nyuma y'aho abo bantu batanu bishwe barasiwe mu kibanza citiriwe aden hashi airow aden hashi airow yari umwe mu bategetsi bakomeye ba al-shabab yishwe mu gitero ca misire ca amerika mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani no munsi wa gatatu mugwi al-shabab watangaje ko umwe mu bishwe yitwa mohamed ahmed mohamed afise imyaka mirongo itatu n'ibiri afise ubwenegihugu bw'umwongereza abagwanyi b'umugwi al-shabab bavuga ko yavuye mu gisagara ca londres aja muri somaliya kwifatanya n'abagwanyi b'uwo mugwi umugwi al-shabab wa yamuhagaritse mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu wamwagirije gusumira urusaku inzego inzego zijejwe iperereza z'ubwongereza abagwanyi babiri bavuye mu murwi Al-Shabab eh, babwiye ijwi rya Amerika serivisi y'igisomali ko abagwanyi b'uwo mugwi eh, bafashe Mohamed Ahmed Mohamed bunyamaswa inyuma y'uko bamuhagaritse abandi bantu batatu bishwe barashwe bagirijwe ko basumira urusaku leta zunze ubumwe za amerika mu gihe ugira gatanu yagirijwe ko asumira urusaku inzego zijeje umutekano za somaliya Ra- radiyo ijwi rya amerika i washington dc tukiri muri afurika umuryango w'ibihugu bya afurika wasabye uno munsi kuwa gatatu impande zose za politike mu gihugu ca cameroon kwihangana ivyo ni nyuma y'uko maurice kamto umukandida atavuga rumwe na leta atangaje ko ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'imana urangiye imbere y'uko ibyavuye mu matora bitangazwa icese maurice kamto umugambwe utavuga rumwe na leta mouvement pour la renaissance du cameroun mu ncamake mrc atangaza ko ari we yatsinze amatora yo ku munsi w'imana urangiye ivyo kamto yabitangaje umunsi umwe inyuma y'uko amatora y'umukuru w'igihugu abaye muri cameroon amatora yaranzwe n'uruhagarara mu ntara zivuga ururimi rw'icyongereza hamwe n'igitigiri kiri hasi cy'abitabye amatora mu gihe icuka kibi ku vyerekeye amatora yo ku munsi w'imana urangiye gitera ciyongera umutegetsi mukuru w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ibihugu vya afurika musa faki mahamat yasavye impande zose kwirinda gutuma ibintu vyunyuka kurushiriza atangaza ko bariko bakurikiranira hafi kugena ibintu vyifashe muri cameroon avuga ko adashima ukugena amatora yagenze abadashima ukugena amatora yagenze botegerezwa kubicisha mu nzego zemewe n'amategeko zisanzwe zihari abategetsi ba leta ya cameroon bariyamirije ivyatangajwe na maurice camto mu kuvuga ko atagaciro bifise
leta zunze ubumwe za amerika yiteguye kohereza abahanga b'abagenzacyaha b'ikigo fbi muri anketi ku izimira ry'umunyamakuru jamal kashogi ni visi perezida mike pompeo mubabarire mike pence wabitangaje ariko ntiyasobanuye niba turikiya cyangwa arabiya sawudite barabisabye hashize icyumweru jamal kashogi ukomoka muri arabiya sawudite azimiriye muri konsula ya arabiya sawudite mu mujyi wa istanbul muri turikiya abategetsi ba turikiya bavuga ko ashobora kuba yarahiciwe ariko arabiya sawudite irabihakana naho ubundi nk'uko perezida recep tayyip erdogan abivuga arabiya sawudite igomba gutanga ibimenyetso ko kashogi yasohotse koko ari muzima
tugaruke muri afurika abasirikare umunani b'igihugu cya cad bapfuye mu gitero c'umugwi boko haram mu karere k'ikiyaga cad uno munsi kuwa gatatu abagwanyi mirongo ine n'umunani bishwe igihe igisirikare cishura kuri ico gitero ivyo vyatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare c'igihugu yamenyesheje ko abagira iterabwoba b'umugwi boko haram bateye ibirindiro vy'inteko za leta hitwa kaiga kinji mu masaha ya kare yo mu gitondo c'uno munsi kuwa gatatu avuga ko ico gitero cakomerekeje abandi basirikare ba leta cumi n'umwe catujijwe ibitero vy'abagwanyi b'umugwi boko haram vyarasinzikaje akarere k'ikiyaga cad kuva uwo mugwi ufashe ibigwanisho mu mugambi wo kurwanya leta ya nigeria mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda ubwicanyi bw'umugwi boko haram bwahitanye abantu ibihumbi mirongo ibiri n'indwi abantu bagera ku miliyoni- ku miliyoni zibiri baravuye mu zabo ibihugu vya Chad, Cameroon na Niger vyaragiye hamwe n'igihugu ca Nigeria mu kigoro ku kuzimanganya umugwi Boko Haram. Yamara mu bihe vya vuba abagwanyi ba Boko Haram barongereje ibitero muri Chad. Igisirikare ca Nigeria giherutse kongereza ibikorwa vyaco ku bagwanyi b'umugwi Al-Shabaab mu karere k'ikiyaga Chad harimo ibitero vy'indege za gisirikare kuri abo bagwanyi. mubandanya gukurikirana ibiganiro eh, n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
amakuru mu biyaga bigari tujye mu rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge i kigali rwatangaje ko radiyo amazing grace itsinzwe mu rubanza rwayo n'urwego rw'igihugu rushinzwe imirimo ifitiye igihugu akamaro rura asumuta kaboyi yakurikiye isomwa ry'urubanza byari byitezwe ko urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rutangaza kuri uyu wa gatatu umwanzuro w'ibyavuye mu rubanza radiyo izwi ku izina ry'ubuntu butangaje mu kinyarwanda yarezemo rura mu gihe cya saa munani umuyobozi w'iyi radiyo pasiteri greg shofu ari kumwe n'abana be ndetse n'abakozi bahoze bakorera iyi radiyo bageze ku rukiko maze babwirwa ko urubanza rwaraye rusomwe ni ibintu byabatangaje kuko bari babwiwe ko urubanza rusomwa kuri uyu wa gatatu itariki ya cumi z'uku kwezi maze batungurwa n'iryo hinduka kandi batamenyeshejwe umwanditsi w'urukiko yabasomeye muri make umwanzuro wafashwe ababwira ko urubanza radiyo ubuntu butangaje yari yarezemo rura ko yayifunze mu buryo bunyuranije n'amategeko ndetse ku iradiyo ye yanareze n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura rmc ko ari rwo rwatumye ruri yifunga umwanditsi w'urukiko abwira pasiteri greg ko izi manza zombi bazitsinzwe ko ahubwo agomba no guharura indishyi z'akababaro zingana n'amafaranga ibihumbi magana atanu y'uko yayishoye mu manza nta minota itanu yo gusobanurirwa iki cyemezo byamaze maze pasiteri greg ahita asohoka mu ijwi ririmo umujinya mwinshi yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko ari icyemezo gishingiye kuri politiki This is a very political decision that has taken place. Very, very political. Obviously, uh, you know, there are some aragira ati people high icyo up mvuga hano who don't iki ni want our icyemezo cya radio to politike gifashwe turn ni icya back on." politike ni icya politike biragaragara ko hejuru hari abantu bakomeye badashaka ko radiyo yongera kumvikana niba mushaka imirwano ya politike ndabazanira iyo mirwano ya politike iki cyemezo nticyatunguye nyiri radiyo gusa kuko n'abanyamakuru bahoze bakorera radiyo ubuntu butangaje bari benshi mu rukiko ndetse ntibatinya kugaragaza ko umwanzuro batangarijwe atari wo bari biteze Eh, nk'abakozi byo biradutunguye cyane kuko ntabwo twari twiteze ko twatsindwa Eh, twari tuzi ko ibyibuze uyu munsi tuza kubona igisubizo kizima kiza kuba cyiza ku ruhande rwacu kugira ngo dusubire mu kazi Eh, tumaze igihe kinini cyane kuko guhera mu kwezi kwa kabiri twicaye kugeza ubu ngubu urumva ni amezi hafi umunani Eh, uyu munsi icyizere gisa n'ikigiye nimba hari akazi wari ufite ukaba wari ufite ibyo ukora bakabifunga ari ibyo- kuko ntekereza ko iriya radiyo ntabwo ari twe twenyine hari abantu benshi yari ifite akamaro bayikoreragaho nk'ubu ngubu hari n'abantu bari barishyuye tujyanye- twaba tujyanye amasezerano yabo bari barishyuye amafaranga menshi Eh, dusa nk'abatunguwemo kuko urebye uko- dukurikije uko urukiko rwagenze n'uko urubanza rwari rwagenze twahavuye dufite icyizere ariko nyine urumva nawe bi- byanze byanze bikoze biradutunguye intandaro y'iki kibazo yaturutse mu kiganiro cyahise kuri iyi radiyo ubuntu butangaje mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ikiganiro cyatanzwe n'umuvugabutumwa nikora n'iyibikora ikiganiro cyavugaga ko abagore ari indaya abita abicanyi n'abagizi ba nabi avuga ko ari abantu ibibi byose ku isi biturukaho inzego zitandukanye z'abagore zahise zishyira ikirego urwego rw'abanyamakuru bigenzura rmc basaba kurenganurwa kuko bavugaga ko basebejwe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
tugume i kigali aho leta yatangiye guha urwandiko rw'inzira rushya impunzi zishaka kujya mu mahanga no kugaruka mu gihugu mugenzi wacu eric bagira ubusa araduye inkuru urupapuro rw'inzira cyangwa pasiporo rwatanzwe ku mpunzi ziba mu rwanda zashaka kujya mu mahanga urwitegereje ku miterere yarwo rurasa n'urusanzwe ruhabwa abanyarwanda ku rw'impunzi naho hariho ibirango by'u rwanda zigatandukanira ku magambo azanditseho gusa kuri pasiporo y'impunzi handitseho amagambo agira ati urwandiko rw'inzira rw'impunzi mu gihe ku munyarwanda ho handitseho urwandiko rw'abajya mu mahanga ni urwandiko ruje rusimbura urwahozeho rwahabwaga impunzi kuko urushya rukoranye ikoranabuhanga kuko urufite akigera ku mipaka ngo iyi mashini ngo ihita irusoma ikabona imyirondoro ye yose ku mpunzi rero zirashima urwandiko kuko ngo ruje zirubabaye bwana patrice ntadohura akuriye impunzi ziba mu mijyi ahanini nagomba gukenguruka bimwe bivuye ku mutima nkengurukira leta y'u rwanda iyo yumvise akamu twaguma tuyitera iki cyari ikibazo kiduhanze n'ukuri kandi byose nasinzirana impunzi bamenga ni ngenda zikora ariko murantoreye inyinshi murampaye itiro gatonyi kuko abari ngaha biboneye biyumviye n'ingene zizotanga nenda nasabye mwese muri ngaha mu mpuzu ubwatsi mu gutuma amashyi menshi cyane
baba bakoze uru rwandiko rw'inzira rw'impunzi mu kigo cy'abinjira n'abasohoka mu rwanda minisiteri yita ku mpunzi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr nabo barasanga uru rwandiko ruzafasha impunzi mu buzima bwa buri munsi madame jeanne d'arc de bonheur minisitiri wita ku bibazo by'impunzi yabasabye kutarukoresha mu gutembera gusa ahubwo no mu bindi bikorwa bibateza imbere tukaba twizera rero ko bizabafasha ariko ntibizabafasha gusa mu gutembera bizabafashe kwiteza imbere kuko twebwe icyo tugamije ni ukwigira kandi kwigira tubishakira umuntu wese uri mu rwanda ku butaka bw'u rwanda twifuza ko akataza mu iterambere igihugu cyacu gikatajemo kugira ngo dufatane urunana tubashe gukora cyane twigire uru rwandiko rukazabafasha kwagura imipaka kwagura amarembo kugira ngo mubashe kugira navuga ngo ahantu hagari hagutse ho gukorera kugira ngo nyine rya terambere ryanyu mubashe kurigeraho bwana ahmed baba fall ukuriye hsr mu rwanda nawe akavuga ko uru rwandiko rw'inzira ku mpunzi ruzarushaho koroshya byinshi kuko ngo rwariho hari aho byagoranaga cyane nk'igihe byabaga ngombwa ko impunzi zijya mu bihugu byo hakure The old travel documents that we used to issue are no more, no more recognizable in the world.
aragira ati urwandiko rw'inzira rucyuye igihe twakoreshaga mu kumenya impunzi ku isi ntirwashoboraga gusomwa n'imashini mu bindi bihugu rero byatugoraga gutwara impunzi nk'igihe zabaga zirwaye ni urugero ariko ubu turishimye cyane kubera ko ni ibihe bishya ubu impunzi zishobora kugira urwandiko rw'inzira rwujuje ibipimo ku rwego mpuzamahanga bashobora gutembera aho ariho hose uretse ibihugu bakomokamo Everywhere except to their countries of uh, origin.
umwe mu bafashe uru rwandiko rw'inzira rw'impunzi aravuga ko bigiye kumufungurira amarembo n'umurundi kazi uba mu mujyi wa kigali ukora ubucuruzi bizofasha kurangura ko njye nsanzwe nkora bizinesi done nari bloke sinashobora gusohoka u rwanda kugira ngo nshobore kurangura cyangwa gukora utundi tuntu tuba twakora mu kanya cyangwa ibiki kame murumva ko turose droit yo gushobora gusohoka bwana anakreti karibata ushinzwe abinjira n'abasohoka mu rwanda yasabye abari bamaze igihe basabye impapuro z'inzira zidakoze mu buryo bw'ikoranabuhanga gusa bizijyanye n'igihe birinda izindi ngaruka zavuka za kera rero ni nkaho zataye igihe n'uyikoresha aba ari kuri risiki kuko hashobora gukoreshwa n'abandi bantu inama twabagira rero ni uko twifuza ko ko aha twatangiye gukoresha izi ngizi dufite abari bazifite zari- ntabwo zarenzaga imyaka ibiri twabashishikariza mu by'ukuri ko basaba izi ngizi twatangiye gutanga ubu ngubu kugira ngo bibafashe n'aho bajya hose umwihariko w'uru rwandiko rw'inzira ku mpunzi rurajya rukorerwa imbere mu rwanda mu gihe ubundi zasabaga inzira ndende nabwo biturutse i geneve mu busuwisi urwandiko rushya rurajya rumara imyaka itanu mu gihe urushaje rwamaraga imyaka ibiri urwandiko rw'inzira rushya ku mpunzi ruragura ibihumbi icumi by'amafaranga y'u rwanda mu gihe urwandiko rushaje rwaguraga ibihumbi bitanu urusaba agomba kuba agaragaza mbere ya byose ibyangombwa bimugaragaza ko ari impunzi birimo n'ikarita ndangampunzi abari mu nkambi bazajya basabira mu turere izo nkambi ziherereyemo batiriwe baza i kigali babanje guhabwa ibyangombwa n'ubuyobozi bw'inkambi bushinzwe abinjira n'abasohoka abatari mu nkambi bo bagomba kwitwaza ibyangombwa bakuye ku kagari baherereyemo ku ikubitiro hakozwe inzandiko z'inzira ku mpunzi icumi ariko ngo hari ibikoresho ku buryo byibura inzandiko z'inzira ibihumbi makumyabiri zakorwa igihe impunzi zazisaba ubutegetsi butangije gutanga urupapuro rw'inzira rujyanye n'igihe ku mpunzi zishaka kujya mu mahanga nyuma yo gutangiza gutanga indangampunzi ku baba ku butaka bw'u rwanda kugeza ubu burabarura basaga ibihumbi bine bamaze gufata ikarita ndangampunzi kugeza ubu kandi u rwanda rurabarura impunzi zisaga ibihumbi ijana na mirongo itanu bari ku butaka bwarwo ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yaba ifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwutwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi icibutso cy'ihonyabwoko cyakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri cari giherutse kubakwa ku mutumba wa nyambeho komine Gi- giheta intara ya gitega caraye gi- kibomowe abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa nyambeho bemeza ko ico cibutso cabomowe n'abantu bari bahagarikiwe na buramatari w'intara ya gitega inkuru imenyeshamakuru wacu fidede antoine sabimana
nk'uko bimenyeshwa n'abanyagihugu baba ku mutumba wa nyambeho hari kuri uno wa kabiri ku muhingamo aho babona abantu bagarikiwe na venasi imana irambona buramatari wa gitega bariko babomora ico cibutso co kwibuka abahutu bagandaguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri abo banyagihugu bavuga ko bakibomoye bakoresheje icuma gikata ivyuma bita meleze ni icibutso cari cubatswe ku ciyumviro ca bamwe mu bahutu bavuga ko ari abacikacumu bo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri baserukiwe na nkinahamira deogratias mwikete inimero amajana atanu na mirongo itatu na rimwe akaburungu ubusa gatandatu akarango gakitse majana atatu na gatandatu akarango gakitse ibihumbi bibiri na cumi n'umunani byo kuwa mirongo ibiri n'umunani ukwezi kw'icenda buramatari wa gitega venasi imana irambona yari yandikiye nkinahamira deogratias amuha iminsi itarenga umunani akaba yabomoye ico cibutso muri iryo kete venasi imana irambona yari yamenyesheje nkinahamira ko ico cibutso cubatswe abajeje intwaro batabizi kandi gifise intumbero yo konona umubano mwiza uhasanzwe mu mpera z'ukwezi kwa kane hari habaye impari hagati y'imigwi ibiri ivuga ko iserukira abahutu b'abacikacumu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo indwi na kabiri umugwi umwe userukirwa na francisco gisaveri nsabimana uwundi mugwi ugaserukirwa na nkinahamira deogratias bose bapfa uburongozi bw'iryo shirahamwe ry'abacikacumu bo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo indwi na kabiri umugwi wa nkinahamira niwo wari uherutse kubaka icibutso ku nyambeho ni mu gihe uwundi mugwi userukirwa na francisco gisaveri nsabimana nawo nyene washinze ibuye ry'umushinge ku metero zitarenga zine z'ico cibutso cubatswe n'umugwi userukirwa na nkinahamira abanyagihugu baba ku mutumba wa nyambeho baratangazwa no kubona abantu bavuga ko baburiye rimwe bashaka gushinga ivyibutso bibiri ahantu hamwe abanyagihugu twabasanze ku mutumba wa nyambeho aharaye hasambuwe icibutso aha ku by'ukuri hakenewe ikibuko bakajya inama hakajya ikibuco kimwe gusa akaba aricyo cyose bahurirako ntako ntakunyaranira abantu bapfuye bobo bishakira inyungu zabo nibajye hamwe jewe nk'abo bagabo ari nkamwe bose bari ngaha icyo nobahanura nobabwira nti nimwumvikane mugire icibutso kimwe muhurire ko mwese umwe wese areke kuza aragira ibyiwe uwundi byiwe kubera abo bantu bapfuye barapfuye saba kigaruka aho naho babigwanira ko umwe agira iby'uwundi byiwe je nibaza ko hari inyungu boba babona babona babikuramo bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko batabona akamaro k'ico cibutso kubona naho hari imigwi igwanira kubaka ivyibutso abanyagihugu bavuga ko bibatwenza abandi nabo babibona nko kuzura kaboze twebwe nta nyungu n'imwe tubikuramwo twe ahubwo no kutuzurira kaboze kuko nk'ibintu twibagiye bagaca baguma baza kubizura ubu urumva n'abana bakiri bato bato batari babizi bazoca bakura babizi aho kugwanira twebwe tugikomeye bagwanira abapfuye aho kugwanira twebwe tukiriho tugihema urabona bagwanira abapfuye abapfuye bapfuye nabo barabizi ko bapfuye kandi bo nta n'umwe atabizi mbwa je simbona igituma bagwanira aba bantu bapfuye nibagira icibutso kimwe bibukire ko bose kuko baba bahutu baba batutsi ndazi bose barapfuye kuko umwe agiye aragira iciwe uwundi ciwe bazohava basanga basubiye kwatsa umucabo mu mugwi w'igihugu ujeje kumenya ukuri no kurekuranira severe nabo nyene bavuga ko ico gikorwa co kubaka ivyibutso ari umurimo wa severe musenyeri yohani rudoviko nahimana arongoye umugwi severe mu gihe rero uyu mugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumva ikiri kiraberaho turacari ku kivi nk'ubu zirindwi na kabiri ubwo nyene bose baca bumva ko ari abahutu bahohotewe ariko baribagira ko iki kiyaya c'imbo hariho n'abatutsi bishwe bisigura ko utovuga yuko irindwi na kabiri hapfuye ubwoko bumwe ngarutse mirongo icenda na gatatu naho nyene nuko nyene uvuze uwo mwaka hariho abashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene baraye ko atari ubwoko bumwe si abatutsi bonyene bapfuye no mu biro vy'umuhuza w'abarundi basaba kureka umugwi severe ugakora duwarudo nduwimana ni umuhuza w'abarundi nyimba nibuka neza amateka agenga severe haravugwa ko hazoba icibutso rusange gihurirwa ko n'abarundi bose bagize ibyago n'ingorane kugira ngo twirinde yuko umwe wese yogenda agira ikiwe uwundi akiwe uwundi akiwe impande zibiri rumwe rwose ruvuga ko ruserukira abahutu b'abacikacumu mu mwaka w'ibihumbi amajana icenda na mirongo indwi na kabiri bose nta kinini bashimye kuvuga ku ibomogwa ry'icibutso co ku nyambeho mu giheta mu ntara gitega hagati mu burundi fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika urakoze fide d'antoine kuri iyo nkuru mu burundi kandi inama nshingamateka na nkenguzamateka vyasavye leta y'uburundi kongera ikiringo umugwi severe ujejwe kumenyesha ukuri no kunywanisha abarundi no kubureka ugatohoza ku mabi yabaye imbere y'uko uburundi bwikukira ivyo vyashikijwe mu gihe uyo murwi waramutse ushikiriza icegeranyo c'ivyo waranguye ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu remon zimana umugwi w'amaho mu nama nshingamateka uraba ibibazo vya politike waciye ijya n'iyindi cegeranyo c'umugwi severo ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi co kuva mu biri bibiri na cumi na kane gushika mu kwezi kw'icenda bibiri na cumi n'umunani wemeje ko uyu mugwi wakoze ibikorwa vy'ibanze gusa n'ibifasha kugira hakorwa ibikorwa bikomeye nk'uko vyashikirijwe na gerase daniel ndabirabe arongoye iyo mugwi yavuze ko atawoshoka yemeza ko ivyo abagize ico bashikiriza severe bashikirije ari ukuri mu gihe hatabaye kuvuguruzanya ikindi gikorwa gikomeye kitakozwe nuko naho hatowe ibinogo rusange hari ubuhinga bukenewe kugira hamenyekane igihe ivyo binogo vyabereyeho umunsi mubuze muti haraho mwatoye fosse commune kuri ivyo bisigarira mwebwe murashobora kutubwira muti ni ibisigarira vyo mu mirongo indwi na kabiri hanyuma abandi nabo bagaca bavuga bati oya nivyo mu mirongo icenda na gatatu none muri abo babiri ninde afise ukuri mwebwe muca muvuga muti oya nibyo abanyagihugu batonye bavuga urya nawe yavuze atoya nibyo mu mirongo icyenda na gatatu nawe acavuga ati nibyo abanyagihugu babonye bavuga rero ni ukuvuga yuko muca muja mu mayira abiri bisaba rero yuko haba bimwe byita la datation au carbone 14 kugira ngo ishobore kubereka ayo magufa na yaryari na yaryari na yaryari umunyamabanga mukuru w'umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi aremera ko hari ibitarakorwa ari naco gituma uyu mugwi wasabye kongerwa ikiringo c'imyaka itatu kugira urangize igikorwa clotilde niragira avuga ko uyu mugwi wagize ikibazo c'uburyo dufise kadire bane bonyine mu mugwi ngaho i bujumbura gusa ivyo rero byaratugoye iyo turonka uburyo twari gushiraho aba- abakadire benshi kandi turavye ubuhinga bafise butandukanye kugira ngo badufashe ubu rero byaratugoye cyane muribuka neza yuko muri iyo bwirizwa harimo ko twateguza gushiraho ab- abakadire nk'ibi n'abakozi mu ntara zose z'igihugu batatu batatu hamwe no mu makomine yose agize igihugu ariko ivyo vyose ntitwashoboye kubikora kubera ko twabuze uburyo ikindi kibazo cagarutswe ko n'ikiringo uyu mugwi wahawe gukorerako amatohoza abashinga amateka n'abakenguza amateka bakabona ko hari ukuri kwanyegejwe kuko uyu mugwi utohoza kuva uburundi bwikukira ni ukuvuga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo itandatu na kabiri pascal nyabenda umukuru w'inama nshinga amateka yunganirwa kuri ico kibazo na pascal barandagiye umushikiranganji w'intwaro yo mu gihugu hagati ntushobora kuvuga ko ibintu twabayemo byakorotse biva ku ijuru mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri namba na gato birafise iyo byaje biva none aho byaje biva ko iri tegeko bakorera ko ribinyigiza tuzobimenya gute ni nacyo gituma rero kuraba ibyabaye imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri ari ngombwa kuko birafise uruhara runini mu byakurikiye mukoro nataraza muri afurika nta mpunzi zariho abantu bari bariyunguruza hagati mu gihugu bahagenda bakagaruka nta mpunzi zariho ibi byose mubona biriko biraza ni kereyasiyo y'umukoroni rero ni ngombwa kuri iryo hangiro kumenya neza uruhara rw'umukoroni kugira ngo bakumbure dutere iyindi ntambwe tumaze gutahura yuko umukoroni yagize uruhara haba mu kugandagura indongozi zitandukanye twobuzwa n'iki mu gihe twabimenya neza umugwi wabisesangura ukabishyira ahabona ko twashinga n'urwo rubanza nayo ku bijanye n'ikiringo uyu mugwi utegerezwa kongerwa mu gihe amategeko awugenga yemeza ko wongerwa umwaka umwe gusa abakenguza amateka n'abashinga amateka basabye ko hokongerwa ibiringo bishoboka harabwa ibikorwa bisigaye reveriyano ndikuriyo arongoye inama nkenguza amateka yemeza ko ivyo vyofasha kugira uburundi bushike ku kuri kunywanisha abarundi ibisanzwe iyo bongeye bakavuga bati igikorwa kibandanya si ukuvuga ko habandanya abantu habandanya umugwi barabe bati umwanya wokwira nimba tubaha imyaka ine bashyiremwo ahantu huguruye yuko dushobora no kongera n'igihe mu myaka ine itokwira kuko kumenya ukuri ni byiza nubwo usanga imyaka mirongo itatu mirongo ine mugabo ukuri bukamenyekana neza tukamenya ingene tuzohinduka ingene tuzokwirekonsiriya mugabo byanditse neza atari ibintu byo guca hejuru byofasha kiretse ivy'ikiringo n'umwanya wo kongerwa amatohoza agatangura kuva ku bihe vy'abakoroni mu burundi gushikaho iryo tegeko rizokwemerezwa ibindi vyasabwe n'uko uyo mugwi wobanza ukabangira ivyo gushingura n'iteka ibisigarira vy'abantu vyatowe mu binogo rusange bitandukanye mu gihugu c'uburundi mu gihe wari bamenyesheje ko ico gikorwa kigiye gutangura mu mpera z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi n'umunani umugwi severi watanguye ibikorwa ku igenekerezo rya cumi ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka wa bibiri na cumi na kane ukaba warangije ikiringo cawo mu kwezi kwa cumi na kabiri bibiri na cumi n'umunani i bujumbura remo nzimana ijwi rya amerika
mu kanya gatoya turasezerana mu biganiro ni- tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru zari z'amakuru twabashikirije abantu bagera kuri mirongo itanu n'umwe muri kenya baguye mu isanganya ry'imodoka ryabereye mu karere kitwa keriko kari mu burengero bw'igihugu mu gitondo c'uno munsi kuwa gatatu muri etiyopiya abasirikare bamwe bashatse gukora imyigaragambyo yo gusaba umushahara utubutse minisitiri w'intebe yabakiriye televiziyo y'igihugu yavuze ko bagiranye amasezerano ariko ntiyasobanuye ayo ariyo abantu batanu bishwe barashwe n'abagwanyi ba al-shabab umwe muri abo bantu afise ubwenegihugu bw'umwongereza yagirijwe ko yariko asumira urusaku inzego zijejwe iperereza za leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza na somaliya leta zunze ubumwe za amerika yiteguye kohereza abahanga b'abagenzacyaha b'ikigo fbi muri ankete ku rubanza nako kwizimira ry'umunyamakuru ukomoka muri arabiya sawudite jamal kashogi ni visi perezida mike pence wabitangaje ariko ntiyasobanuye niba turikiya cyangwa arabiya sawudite barabisabye
amakuru rero n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi ry'amerika niho bigarukiye dushimiye enjeniyeri zuberi yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu alimas karara yadufashije kwegeranya ibiganiro uwabihagarariye ni frederic nkundikije kuri mikoma ari kumwe na fide niyo ngabo na tomasi kamilindi turabashimiye cyane mugira umugoroba mwiza murakarama